Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 19,2225 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa gahu dhaggeeffatoota keenya tamooltan adoolessa 12 bara 2017 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaata.
babaroota soraala keetti oduu buusanitti himaa zaambiyaan seera muddamsuu haaraa baafattee naayijeeriyaa keessatti nama hedduu walitti qabanii fixanii koongoo keessatti ammoo awwaal nama hedduu walitti qabanii awwaalantitti jira mataa oduu keessaa tokko.
yuuniseef karoora barnootaaf fiixaan baasuuf bajeti kan itti hanqatu ta'uu beeksisee jira oduu keessatti gabaasa qabna. ilmi pirezidaanti tiraamp abbaa alangaa mootummaa raashaa waliin iimeelii walii ergan ifa taasise oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna qophiin keenya akka dirree diimokiraasiis abbaa dabareeti hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennaa amma guutummaa oduuf soora.
Itoophiyaa keessatti bara dabree bara 2016 haga barammaan tan ka'ee jirru kana keessatti manneen barnoota sadarkaa tokkeessoo dhibba lama ta'an bonaa fi rakkoo akka akkaatiin cufaa ta'uu isaanii dhaabii tokkummaa mootummootaa qarqaarsi ijoollee yuunisef erga baase. Ijoolleen lafa kana keessa jiraatan horii sila argachuu malan keessallee harka kudhanii lamaa qofa argatanii jedha malleskaachuu amma hatto duutan finfinne erge tujube.
Ijoolleen bakka walitti bu'insi keessatti hammaate keessa jiraatan barnoonni isaanii balaaf saaxilamee jira jechuudhaan ibsi yuuniseef baase beeksiseera. Ijoollee kana barsiisuuf kan barbaachisu doolaara miliyoona dhibba sagaliif miliyoona soddomii lama keessaa yuuniseef kan inni hanga ammaatti argate miliyoona dhibba tokkoof miliyoona kudha shan qofaa ta'ullee beeksiseera. Maallaqi kun argame ituu ta'e ijoollee miliyoona lamaaf qabxii lama barsiisuun akka danda'amullee ibseera. gumii hoogganoota G20 xumura torban darbee jarmanii keessatti geggeeffame irratti ambaasaaddara yuuniseef kataate shamarree muzuun almahaalaan waamicha hoogganoota kanaaf dhiyeessite deebii ni argata jechuu kan amanan ta'u waajjira yuuniseef kan niiyork jirurraa kiristoofer taayid abdii qaban ibsaniiru.
abdii qabna dhugumatti yeroo gargaarsa akka kanaa argannu ijoollee haala rakkisaa keessa jiraniif maal gochuu akka dandeenyu muuxannoo agarsiisuu dandeenyu qabna kanaaf carraa kanatti gargaaramnee ijoollee gidiraa keessa jiran kanaaf maal gochuu akka dandeenyu ilaaluu qabna.
addunyaa keessaa walitti bu'iinsi hamaan bakka itti geggeeffamu keessaa karoora yuuniseef barnootaaf qabu hanqinni maallaqaa mudate adda addaa yoo ta'u kunis iraaq keessaa dhibbarraa harka soddomii ja'a siiriyaa keessaa harka jaatamii afur yeman keessaa harka torbaatamii afur riippaabilikii afrikaa waaltaa keessaa immoo hanqinni dhibbarraa harka torbaatamii saddeet mul'ateera jedha ibsichi itiyoophiyaa keessaas barnoonni dargaggootaaf daa'immanii babal'atus balaa uumamaaf harka namaa fideen karoora barnootaa balaaf saaxilamuu ibsichi beeksiseera. Itoophiyaa keessa ka jiru karoora barnootaa yuuniseefiif hanqinni maallaqaa baatii kana isa mudate dhibbarraa harka 57 yoo ta'u karoora barnootaa Itoophiyaaf kan yuuniseef barbaadu doolaara miliyoona 11f qabxii 6 ta'u hanga ammaatti garuu kan argate doolaara miliyoona 5 qofaa ta'uu ibsichi beeksisee jira. Itoophiyaa keessaa sababa balaa uumamaaf harki namaa fideen waggaa darbee qabee hanga ammaatti manni barnootaa sadarkaa duraa dhibba lama akka cufaa jiran ibsi yuuniseef kun beeksiseera.
Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammallee mootummaa Suudaan G7 dhufa adabuuf itti more Suudaan waan sila Ameerikaa waliin qabduuf marii waliin qabaachuuf deemtullee ofirra lakkifte ajaja kana pireezidaantii isii Omar Albasheritti baase pireezidaantiin Ameerikaa akka durii Baraak Obaamaa eegi baraa hujii fixachuuf jiidhiqqaan hafee asitti mootummaa Suudaan kibbaa mootummaa barree ka bulchoota mataa jajjaboo qabanii fi durii milishoota keessumattuu itti gaafatamtoota Alqaayidaa ka akka Billaadiin fa'a dhossuu jechuun himateetiin waan hedduun adabe. Akka tokkummaan mootummootaa jedhutti Koongoo biyya hagayi dabree asitti nami kuma hedduu waraanaan dhumate keessatti ammallee boolla nama haga afurtama ta'a keessatti awwaalamu noolan jedhan argan tokkummaa mootummootatti arge. Boolli tana Koongoo jidduu keessatti arganii nama gara soddomii saddeeti ta'u keessatti awwaalanii jira tokkummaa mootummoota akka oduu biiroo tokkummaa mootummoota Koongoo magaalaa Kasaa irra argannetti dhiyoo tana boolla haga saddeettama ta'u waan akkanaa yookaan ammoo nama walitti qabanii awwaaluun oolan jedhan keessatti argan lola koongoo dabareeti asii jalqabe tokkummaa akka tokkummaa mootummoota jedhutti nama miliyoon tokkootiif kuma dhibbi sadiitti biyyi keessa baqate gara kuma soddoma ta'utti olloota koongootti gara angoolaatti baqate. Naayijeeriyaa gama kaabaa keessatti jarii badaan tokko har'a nam kudhanii torba caala boombiin fixe jarii afran kunin magaalaa maadiguurii keessatti nam fixe diddama caala ammoo mammadeesse warri dhumat kunin akka oduu poolisii biyyisuunitti nama poolisii ta'uu warra poolisii ta'uuf leenjifamuu jiru jidduu seeneetiin akkan boombiin nama obbaase. Zaambiyaan biyyittii muddamsuu keessa jirtii jetteetiin seera mudda bara muddamsuu bultuun ka hajji sadiittiin bulti baafatte seera kana pirezidaantii biyyisuunitti gaafate biyyittii tokko tanaan buluun ammoo investirootilleen keessaa dhufan ittiin hojjechuun rakkoo ta'anii jechuun dubbachuu jiran paartileen mormitu pirezidaantiin biyyisuunii eegijii dabre keessatti gabayaa guddoo biyyi isaanii gubattee bobeetteen duubatte seera jajjabaa baafachuu mallee jechuun dubbate. ibiddi kana warra dabeessa biyya nagaa hin jaalannetti akkana laf gubee jechuun dubbata pirezidaantiin biyyisuunii. Tammantan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri hajaa alaa Ameerikaa Rex Tillerson ardhaa imaltuuf qaatar jira akka milishootii islaamummaa horii isaan argachuu malan irraa qaban ittiin hojjechuu dhowwanii fi humni isaanii laaffisuu danda'an bulchoota biyyisuunii waliin wal mari'achuuf achi dabre waldhaba qaatarii fi biyyootii ollaa isii waldhabanillee dhaabsisuuf yookaan ammoo falitti barbaaduuf achi dabre jedha oduu arganne jalanne.
Gita isaanii ka qaataar cina ka dhaabbatan Tillerson shororkeessummaa maallaqaan deeggaruusa jedhu dhaabu kan ilaaleen yaada biyyoonni lameen irratti waliigalan kibxata kaleessaa labsan. I am here in Qatar today uh, carrying with me the same spirit which President Trump Anarraa Qaataar keessa yeroon jirutti wannin fidee dhufe yaada Pireezidaant Tiraamp baatii caamsaa dabre yeroo riyaadiin daawwatan qabatanii deemanii. Yuunaayitid Isteets kaayyoo tokko qabdi. Kunis shororkeessummaa lafarraa dhabamsiisuudha.
Waxabajjii shan Saawud Arabiyaa tokkummaan Imiratoota Arabaa Baahireen Masrii fi kanneen biroon hidhata dippiloomaasii qaataar waliin qaban kutuun lafoo qilleensaa fi gama galaanaan hariiroo qaban cufan. Gareen Saawudiin hoogganaman qaataar shororkeessummaa deeggarti jechuudhaan waan isheen guutuu qabdi jedhan qabxii kudha sadii tarreessanii dhiyeessan. Pireezidaant Tiraamp gama Saawudii ka goran fakkaatus xiinxaltoonni hedduun akka jedhanitti Tillerson rakkoo kana keessatti gamloogeef hin qabuu jedhu. Rakkoo kutaa sana keessatti uumame gama furuun gargaarsi ta'u Tillersaniif Tiraampiin tokko godhaa akka jedhan immoo waaltaa Wilson irraa Aaron Miller VOAf akka ibsanitti.
Tillerson can deliver something that allows the Saudis and the Qataris to back away from this.
Saudiinis ta'e Qaataar qaanii tokko malee rakkoo kanarraa duubatti akka deebi'an yaada godhu Tillerson yoo dhiyeesse Pireezidaant Tiraamp kasimataniif deeggaran natti fakkaata.
miilar akka jedhanitti tilirsan akkuma duraan kaampaanii bobaa eksan jedhamuuf itti gaafatamaa olaanaa turan ogumattiin waliigalan barbaaduu ni danda'u sababiinsaa kutaa sana ni beekan keessumaa biyyooti galoo galaanaa kanaaf kabajaa qabuu jedhaniiru tilirsan falmii jiruu irratti waan saawudiin jettu dhaga'uudhaaf roobi har'aa jaddaa seenu.
eegi ilmi hangafa pirezidaantii ameerikaa iimeelii abbaa alangaa addaa raashaa waliin akka filannoo pirezidaantummaa ameerikaa ganna dabre irratti hiilari kilinton mo'uu danda'anii wal dubbatan gad baasee asitti namni hedduun bulchiinsi mootummaa ameerikaa ufumaa jiru malee miilii jariin jiru dadaaqachuu jira dadaaquu jira jedheetiin dubbate bulchiinsi ameerikaa ammoo rakkoon hin jirtu akkam damsaa hojii oofachuu jira jechuun dubbate. hiilari kilinton nam pirezidaantii ta'uu fi doonaald tiraamp waliin dorgomte jala jidde tiraamp eegii ergaa iimeelii kun gad baase asitti waan sila hojjechuu mala guguddaan lakkisee televezyiinii daawwachuu jira jechuun gabaasuu jira miidiyaan ameerikaa hiilariin ilmi tiraamp hangafaa fi abbaan alangaa addaa fooqee tiraamp keessatti ganna dabre walitti dhufaniiti wal dubbatan bulchiinsi tiraamp ammoo caasa fayyaa ameerikaa wayyeessinee karaa xixiqqeessinee hojii akkana hojjechuu jirru malee sa'aatii televezyiinii daawwannu hin qabnu jechuun dubbata suniin duratti ammoo tiraamp dubbitii qofa maaliif oowwisan meta hiilarii kilinton waan isin tolchitee jalabaat laala waan gar hin qabne dubbachuu jiranii jedhe tiwiitarii irratti barreesse malaala isis xiqqeessuu jirra biyyi siiriyaa keessaa Iraaqii keessallee ISIS balleessuu jirra hojii guddootti jirra jechuun dubbata oduu namaaf qabatan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ilmi pireezidaant Tiraamp abbaa langaa Raashaa waliin wal arguu iimeelii mirkaneessu ifa taasisuudhaan abbaan alangaa sun kireemiliin kan hojjetaniif odeeffannoo waa'ee duula hiilarii Kiliintan kan dorgommii pireezidaantummaa isaanii miidhu of harkaa qaba amantaa jedhuun ta'uu beeksisan. Kunis bulchiinsi Tiraamp innaa Raashaan filannoo Yuunaayitid Isteetsi keessaa harka qabaachuu isheef himannaa dhiyaate ofirraa faccisuuf yaalutti rakkoo biraa itti dabalame. Gabaasaa Piiter Haayinlaayin Waayit Haawus irraa erge jaallanne.
Barreeffama iimeelii yeroo sana walitti deddeebisaa turan kan maxxanse ilmi hangafni kan pireezidaant Tiraamp abbaa alangaa mootummaa Raashaa waliin akka wal arganiif afeerraa dhiyaate gammachuun fudhachuusaa agarsiisa. Kun odeeffannoo akkaan barbaachisaa fi ka sadarkaa olaanaa ta'e argachuuf yoo ta'u, Raashaaf mootummaan biyyattii deeggarsa Mr. Tiraampiif qaban kan agarsiisu ture. Dubbiimtuun Waayit Haawus Saaraa Haakabee Saanders. ibsa tarree tokko qofa kan pireezidaant tiraamp biraa ergame ennaa dubbisan.
ilmi koo nama naamusa guddaa qabu ifatti dhiyeessuu isaa nan deggera kana caalaa gaaffii waan kana irratti ka'u hundumaa gorsaa isaatti dabarsa isaan alatti waan itti dabalu hin jiru.
imeelii ifa ba'e kana kan ilaaleen deemokiraatonni mormii dhageessisaa turan akka jedhanitti. kanneen duula filmaataa tiraamp gaggeessaa turan raashaa wajjiin shiranii hilarii kilintan akka injifatamtu godhansa jedhu kan waayit haawus haalaa ture saaxila baasee jedhu.
The emails are the end of the idea pushed by the administration and the president.
Iimeelonni kun argamuun isaanii isa bulchiisi jiru pireezidaant Tiraamp ragaan kan agarsiisu tokkoyyuu hin jiru jechaa turan xumuratti godhe.
Kan kana jedhan sanatar Shumar turan. Abbaan alangaa ergamaa kireemiliin akka hin taanee fi odeeffannoon kenne akka hin jirre beeksiseyyuu imeeliin kun gaarii akka hin taane riippaabilikaanonni amananii jiru. Hoogganaan sagalee yayyabaa kan seenataa Mitch McConnell qorannaa amma gaggeeffamaa jiruuf deeggarsa qaban ibsanii jiran.
What I have a lot of confidence in is the Intelligence Committee handling this whole investigation. Senator Burr and Senator Warner have ball control.
Koreetti kana gaa ka dhimma kan hundumaa of harkaa qabuuf qorataa jiru irratti amantaa guddaan qaba. Senatar Barrii fi Senatar Warren dhimma kana qabatanii waan jiraniif booda isaanirraa dhaga'uuf jirra.
Imeeliin ilmi pireezidaant Tiraamp maxxanse kun gaaffii seeraa kan ammaan dura ka'ee hin beekne kaasisaa jira. Hayyuu seera filannoo kata'aan James Gardner akka jedhanitti.
that there's just no precedent for this kind of a situation to arise. So we have statutes that are on the books.
Dhimma kana dhiyeessuuf seerri gargaaru hin jiru. Kan kitaabarra kaa'ame jira garuu haala akkasii keessatti hojiirra akka oolaniif seeraan yeroon itti gaafatame hin jiru. Haalli akkasii gonkumaa uumamee hin beeku.
Ilmi pireezidaant Tiraamp garuu waan kun ta'uun dogoggora tokkoyyuu hin qabuu jedha. Abbaa alangaa Raashaa waliin kan wal arge ta'us odeeffannoo qabatamaan argadhe hin qabu jedheera.
Sa'aatii nama galgala keessaa lamaaf daqiiqaa 43 as nu biraan waaree booda sa'a tokkoof daqiiqaa 43 ta'ee jira amma dabareen kasirbaati.
Sooree irraa buusa kabaayii. seeqanii seeseeqanii kan gargaar nu ba'ata anjaraayin. Ogalaayee tiyyaa qotiyoon abbaan didaa yaadidaa harkoota keessa. Ogalaayee tiyyaa qorra baraan dadhabee morma kee jalattanneessa. Ogalaayetiya sululta loonii tiksu darabaatti galchiidha. Ogalaayetiya yooman dhufeessi akka ansirraa fagoo jira. Maalaan jira maala jira maalaan jira yaga maala maalaan jira caccabsee na nyaatee jira. Ani jiru wali ani jiru yaga ani jiru kutuutee na nyaatee jira. Kotee kotee namni ciisanii darbatee akka yaada kotee kotee namni ciisanii darbatee rafeen buluu namni waan morma abdatee akka yaada maalaan jira caccabsee na nyaatee jira.
Hacaaluu Hundeessaa Walleessaaf hedduu galateeffanna. Dirree Dimookiraasii Kanneen yeroo dheeraaf waliin dubbataa turan paartileen mormituu kudha ja'aaf paartiin taayitaa mootummaa harkaa qabu Ihaadeeg ajandaa marii filachuu xumurachuu isaaniif mariitti seenuuf qophii ta'uu isaanii dhiyeenya kana beeksisanii turan. kamarii kana jalqabee booda keessaa ba'e koongirasiin federaalawaa oromoo deemsa marii kanaa akkamitti ilaala qophii dirree dimookiraasii har'aaf namoonni ittaanaa dura taa'aa koongirasa federaalawaa oromoo obbo mulaatu gammachuu haasofsiisee jira kunoo.
obbo mulaatu marii paartiilee mormitootaaf paartii mootummaa ihaadeeg gidduutti geggeessamaa jiru keessaa gamtaan paartiin keessan keessa jiru madirak eega ba'e amma bubbulee jira garuu mariin sun itti fufee jira. inumaayyuu dhiyeenya kanaa paartileen kudha ja'aa fi paartiin mootummaa ihaadeeg marii ajandaa filachuu xumurannee jirraa amma gara marii yookaan immoo waliin dubbannaatti seenuu dandeenya jechuudhaan beeksisanii jiran deemsi kun ittuma fufeeraa jechuudha paartiin keessan kan akkamitti ilaala keessaa ba'uun keessan waan sin gaabbisiise hin jiru.
hamma ammaatti gaabbii tokkoyyuu hin qabnu maaliif hamma ammaa adeemaa jiru kanatti akkuma dura. abdii irraa hin qabnu akka kanaatti adeemuunsaa rakkoo biyya kanaa hiika jennee waan hin yaannee fi nuyi duris dhiibnee turre ammas taanaan kanaan deemamaa jira. Gaabbiin tokkoyyuu hin jiru. Isatti adeemaa jiru immoo in ilaallaa karaa keenya immoo waan biyyaaf ta'u gara shachiitti biyya kanaaf nagaa fiduu kan danda'u karaa keenya ajandaa nuyi qabanne irratti waliin dubbachuudhaa fi gaafanneerraa eegaas jirraa nagaa buusuudhaaf. nuyi karaa keenya gara booddeetti hin deebinu hamma fedhe taanaan nagaadhaaf hojjennaa inni jirra.
Yeroo keessaa baatan sana gaaffiin sin gaafattan lama tokko nuti paartii guddaadha yeroo filannoo darbe keessatti paartii mootummaa taanee sagalee guddaas kan argatee kaadhimamtoota hedduus kan dhiyeeffate nuyi kanaaf addatti paartii mootummaa wajjin teenyee waliin dubbachuu qabna ka jedhudha lammata immoo akka mariin kun milkaa'uu fi. hoogganoonni keenyaa warri mana hidhaa jiran hiikamuun barbaachisaadha yoo isaan jiraatan waliin dubbachuunis irra mijaataa jettanii gaaffilee kana dhiyeessitanii kun deebii dhabuurraati kan isin keessaa baatan ammas ajandaalee filataman kana keessa waa'een hogganoota mormitootaa mana hidhaatti gallakkisuu ajandaa keessan galle maalii fi paartiin mootummaa kan hin jedhu namoonni sababaa poolitikaaf hidhaman hin jiranii namoota hidhaman ilaalchisee yoo ta'e immoo gaafa waa'ee seeraa haasofnu mormitoonni kaasuu danda'u ka jedhudha ka dhiyeenya kana dubbate kan akkamitti ilaaltu.
nuyi kana gadi fagoodhumatti dubbanneerra nagaa buusuudhaaf biyya kanaa fi hamma danda'ametti warra karaa siyaasaatiin hidhamanii hiikaa akkuma atisne dubbatte labsiin yeroo atattamaa kun inni jiru kuni ka'ee namni walabaan walitti haasa'u walitti dubbachuu akka inni danda'uuf kana kaasaa miidiyaa walaba ta'e haa jiraatu kana goonee ergi jenne booddee nagaan hundumtuu tokkummaa finnee nagaadhaan adeemuu kan dandeessisu rakkina jiru hundumaa walgeenyaa haasa'uun nu gubbaa jira warra mufii qaban hundumaa walitti qabdanii haasa'uun hin barbaachisaa jennee dubbanneerra kun fudhatama dhabeera ergi fudhatama dhabeetii ergi kana bu'uura goonee irratti hin hojjennu ta'e nama xinnoo bichaan walgeenye hammi walii gallu bichaan waan ta'u bichaa haasofnee deemuun nagaa biyyaa sadhumaa fiduu hin danda'u hundumtuu kan keessatti argame tokkummaadhaan argamee kan dubbatu waa'ee rakkina biyya kanaadhaa ibsuu kan danda'amu rakkina isaa hiikuun kan danda'amu yoo kana irratti walitti dhufamee haasa'ame malee ofumaa dhiqatanii dhoqqee keessa deemuudhumaa waan fala qabu miti jenneeti ammas immoo namatti adeemamaa jiru kuni hundumtuu warra amma jiran kun waliin haasa'anii nagaan biyya kanaaf hin dhufaa hundumaa akka barbaadamutti ni hojjetame jennaan nuyi harka bal'ifnee hin fudhanna nuyi keessa hin jirru jennee huuruu dhaabnee mufannee achisinnee waan isaan hojjetanitti quba dha'uudhaan miti. kun sirrii miti jennee kan irraa fagaannu miti.
Obbo Mulaatu waa'ee hogganoota keessan hidhamaniis ta'e waa'ee hogganoota siyaasaa ka biroo hidhamanii mana hidhaa jiranii paartiin mootummaa kan inni jedhu namni sababaa siyaasaaf hidhamu hin jiru hidhamtoonni yakkaan hidhamanii jedheeti kan inni dubbatu gama keessan immoo kan jettanii sababaa siyaasaaf hogganoonni keenya hidhamanii jirudha. Kunumtuu mormitootaaf mootummaa gidduutti wanna adda baafamee wanna qulqulleeffamuu qabudha.
Biyya dimokiraataa ta'e biyya seerri itti ulfaatu mirgi namaadhaa iddoo itti kabajamu keessatti namni gar malee hidhamuu hin danda'amu. Qaami biyya bulchuu polotikaa jalaa walaba kan ta'e ofii isaatiin kan deemu seeraaf seera eegee dimokiraasiin iddoo qabatee namni nama filateen yommuu bulu wanti itti qabamee hidhamu hundumtuu seeraan deemama. Amma nuyi amma biyyi nuyi keessa jirru. hin balleessitee balleessaa kana jedhee kan si gaafatu qaamni mootummaa hundumtuu qaamni seeraadhaa qaamni hundumtuu qaama tokko iddoo ta'etti kuni siyaasaa kun siyaasa miti jechuun baay'ee ulfaataadha. Isaanis kan rakkinatti fide kana. Kan hidhame isaaniin inni mormee shororkeessaadhaa ergi ittiin jedhanii shororkeessaa miti kan jechuu danda'u biyya anaa keessatti namni gara biraan hin danda'u. Maaliif namni fudhatama qabu hin jiru kaa? Kanaan amma deemaa jira. Mirgi namaadhaa eegamee. hin jiru waanuma mootummaan jedhee ergi jedhee booddee kan mataataadha amma warri hidhaman kun hatanii miti dubartii nama irratti qabamanii miti nama saamanii miti balleessaa addaa hojjetanii miti waanuma mootummaan ka'ee ani balleessaan kun hundumtuu kanuma kooti qaama kootu balleessee jedhan mootummaa kana immoo waan kana gootee jedhanii immoo warra mormaniidha mootummaa mormuudhaan kan ka'ee qabamanii hidhaman malee waan balleessan tokko hin qabu. Waan gara biraa waan balleessanii karaa hin taaneen warra deemanii qabamanii hidhaman dubbiin dubbii siyaasaati. Biyyi lafaa hundumtuu beeka. Miidiyaan hundumtuu beeka. Human Rights Watch hundumtuu beeka. Karaa siyaasaatii jarri hin qabamanii kan isaan hidhaa jiranii isaan kana hiikuun nama birattis waaqa birattis ulfina guddaa qaba malee jallina miti kun kana jenna nuyi.
Hoogganoonni keessan keessumaa hoogganoonni Koongireesa Federaala Oromoo. irra jireessi isaanii oromiyaa keessatti kana raawwatanii kan hojjetan waan jedhuun kan isaan hidhamanii jiran dhimmi kun akkamitti oromiyaa keessatti ilaalamuu dhabe.
Qaamni nuyi ittiin bullu seerri keenya kan jedhu konstitushinal loon keenya jechuun federaalizimiidha. Federaalizimii keessatti immoo federaal isteetii sagal qabna. Isaan kun qaama mataa isaanii danda'an walaba kan ta'e afaan isaaniitiin akka barbaadanitti achitti. Rakkina ta'e hundumaa iddoo itti godhame sanatti itti gaafatama yoo jiraate gaafachuun hin danda'ama ture. Garuu kun hin danda'amne lakkii mirgi kanaadhaa hin kennamnee jedhanii mana murtii isa kan federaalaatti akka inni ilaalamu godhame isuma dur jalqabameen akka kanaatti akka inni ta'u godhame kana gaafeeraa alaa ennee hamma ammaatti muggutaa turree fudhataman godhanne kanaan amma akka federaalaatti ilaalamu godhame.
Kanaaf amma mootummaan bulchiisa naannoo Oromiyaas ta'ee. manni murtii mootummaa bulchiisa naannoo oromiyaa aangoo irratti hin qabu jechuudha hoogganoota mormitoota keessanii warra hidhaa jiran irratti.
Aangoo dubbii kana ilaaluu hin qabdu Oromiyaa irratti ilaalamuun isa gubbaa jira malee asitti nu dubbiin keenya kun ilaalamuun isa gubbaan jiru kanaatiifi dhaddachi kun mirgaan qabu kana laaluudhaaf kan jedhu durumaa waan godhameera ergasii booddee hin ta'uu asumatti ilaalamaa ittiin jedhame wanti godhamu hin jiru kanaaf federaalli keezii kana ilaaluu danda'e.
Gara marii mormitootaaf paartii mootummaatti kan deebi'aa obbo Mulaatu amma gidduu kana boordiin filannoo biyyoolessaa ibsa kenneen paartileen mormitootaa kamiyyuu walii isaanii gidduutti dubbachuu danda'u. Waliin dubbachuudhaaf paartiin kan seeraan ta'in hin jiru ani garuu gidduun seenu jedhanii jiran paartileen mormitootaa kanneen akka Arfaa jechuun tokkummaa guutummaa Itoophiyaa fa'aa immoo paartileen mormitootaa ulaagaalee boordii filannoon guunne. kanneen waajirri isaanii beekamaa ta'ee odiitii alaa qabaatanii ulaagaalee adda addaa hin guutiin marii kana keessatti hirmaachuun barbaachisaa nutti hin fakkaatu yaada jedhuun mormaa jiru. Sinis immoo kanaan dura paartiin keenya miseensotaaf bakka bu'oota baay'ee filannootti waan hirmaachiseef qobaatti nu haasofsiisuun barbaachisaadha jettanii gaafatanii turtan. Kana walitti qabdanii innaa laaltan. Paartileen jedhaman kun martinuu marii kanatti hirmaachuun waan sirrii moo sirrii miti jettu.
paartiin jiraa yommuu jedhaniidhaan nuyi amma paartiin keenya guddaadhaan nu jennu ofuma of tuulla utuu hin ta'in biyya kana keessatti gaaffii jiru hundumaa fi paartii afurtu walitti dhufee jira. Sidaama Arinetiin jira, Areenaan jira, Dabub Ibretiin jira, Oromiyaa keessaa kan bahu jira. Iddoo kana hundumaa kan joogiraafikalii hamma kana kan walitti fiduu danda'u paartii kanatu jira. Paartiin akkasumattiin paartiidha jedhanii taa'an jiru. inni kun immoo warra biyya bushanii paartii biyya bushuu jiru waliigaltee warra qabanidha. See tokko tokko iyyuu gaaffii nuyi gaafannuuf warra mormii kennanidha. Fakkeenyaaf amma hidhamanii jiran hidhaadha hiikamanii. Ee wajjin teessinyee haasofnaa liidersiin yoo hin jiran ta'e yoo hidhamaniiru ta'e isaanii kuudha kan nagaa fidu yommuu jennu hundumaa caalaa kan nuun morman isaani. Karaa gara biraa immoo yeroo ammaa kana namni biyya bakka bu'u paartii tokko nan geggeessa jedhu labsii atattamaadhaa hin deeggaru isaan garuu labsiin amma godhame kun baay'ee ba'eessa utuu kanaan durayyuu ta'eera ta'e sochiisa biyya keessatti ka'aa ture kana hundumaa dhaamsuun hin danda'ama ture ammayyuu kana itti fageessanii gochuutu barbaachisa kanatu nagaa fidaa jedhanii kan warra haasa'anidha mootummaa bakka bu'anii warra dubbatan taa'anii kanaatiif damma deemaa jiru kun faayidaan qabuun nu jennu tokko kana waan sabaaf ta'u gochuun hin danda'amu akka amma jiru kanatti kan jedhudha.
Ittaanaa Pireezidaantii Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomaa isinis galatoomaa.
hirmaannaa keessaniif ciminni sagantaa keenyaatiif qooda guddaa qabaa nu barreessaa nuu bilbilaa iimeeliin keenya hoorn at voa news daat kaam feesbuukii keenya afaan oromoo at voa news daat kaam irratti argattu yaada keessan nuuf hira telefoonni keenya tolaa lama duwwaa lama lama duwwaa shan sagal sagal afur lama eksteenshinii kudha sadii jechuun dagatina.
Hayya lammataa oduur deebi'eetiin isaanitti hima bara kum lamaaf kudhanii jaha bara kum lamaaf kudhanii torba bara ammaan tan jirru keessatti jechuun Itoophiyaatti ammallee manneen barnoota sadarkaa tokkeessoo dhibba lama ta'anitti bonaa fi rakkoo akka akkaatiin cufaa jira jedha dhaabbatii tokkummaa mootummoota akka gargaarsi ijoollee UNICEF ijoollee lafa rakkoo akkana keessa jiranilleen horii silaa isaan argachuu malan keessa gabaasi kun akka jedhutti UNICEF harka kudhanii lamaa qofa argate. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammallee mootummaa Suudaan sadeen dhufuuf adabuuf itti muree Suudaan waan silaa Ameerikaa waliin mari'achuuf qabaattellee tanaaf jettee irra lakkiftee biyyittii tuni bulchoota mataa jajjaboo qabaachuu qofaa miti bara hedduu keessa itti gaafatamaa Alqaayidaa Osaamaa Billaadin illee dhoksitee jedhaniitiin adaban. Akka tokkummaa mootummoota jedhutti Koongoo biyya hagayii dabre asitti namni kun hedduun waraanaan keessaa dhumatkaanitti lafa ganama hedduu keessatti awwaalan tokkummaan mootummoota qorateetiin arge. Naayijeeriyaa gama kaabaa keessatti jarii badaan tokko hardhaa boombiin nam kudhanii torba caalfixee digdama caalammoo mammadeessa. Zaambiyaa biyyattii muddamsuu keessi jirtu taane seera ittiin bultu ji'a sadii ittiin bultu seera muddamsuu baafattee lafa nagaa deebifannaa jechuu jirti mataan oduu kun.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabe hanga sa'a sadiitti meetir baandii kudha sagal yookaan kiiloo heerzii kuma kudha shaniif dhibba shaniif saddeettama kuma kudha shaniif dhibba ja'aaf soddoma kuma kudha shaniif dhibba torbaaf kuma kudha shaniif dhibba torbaaf saddeettamii shan irratti meetir baandii digdamii lama yookaan kiiloo heerzii kuma kudha sadiif dhibba saddeetiif jaatama irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.